sana badala ya kujenga un...
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu viyowe akadomo komu mwaramukanye amahoro muri kumwe na jeffrey mutagoma niye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mwese muri aya makuru uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari akurikirwe n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo haba inzego z'ubutegetsi zitangaza ko abacukuzi mirongo itanu bagwiriwe n'ikirombe bacukuragamo izahabu bagahita bitaba imana byabereye ejo mu mujyi wa kamitunga muri teritwari ya mwenga mu ntara ya kivu y'epfo abategetsi baravuga ko kuriduka kw'icyo kirombe byatewe n'imvura nyinshi yaguye ku wa gatanu ushize umunyamakuru wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru imwe mu isoko z'ijwi rya amerika yatubwiye ko iryo riduka ryabaye mu masaha y'igicamunsi ahagana saa cyenda mu mvura nyinshi yahereye saa tanu z'amanywa igeze saa kumi n'imwe z'umugoroba wo kuri uwa gatanu ikigwa mu bacukuzi barenga mirongo itanu biganjemo urubyiruko bari mu birombe bitatu biri ahazwi nka detrowa muri uwo mujyi wa kamituga nta n'umwe wabashije gusohokamo umwe mu batuye muri uyu mujyi yabwiye ijwi rya amerika ko bitewe n'imiterere y'ibi birombe igikorwa cyo gutaburura imibiri kigoranye ku buryo kugeza ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu nta mubiri n'umwe bari bakabonye mpaka sasa hatujatoka hata mwili mmoja kugeza n'ubu nta mubiri n'umwe turabasha gukuramo ariko igikorwa kirakomeje turimo kugerageza ngo turebe niba bwajya bwira hari abo tumaze gukuramo ibirombe byari birebire cyane kugera nko muri metero mirongo cyenda munsi y'ubutaka gusa dufite icyizere ko abantu nibakomeza gucukura ku bwinshi gutya tuza gukuramo iyo mibiri hagati aho ubuyobozi bwatangaje icyunamo cy'iminsi ibiri guhera kuri uyu wa gatandatu ndetse buhamagarira abaturage bose gushyira hamwe mu gushakisha imibiri y'abaguye muri ibyo birombe bwana alexandre bondia uyobora umujyi wa kamituga yabibwiye itangazamakuru muri aya magambo siku hii ya sita na kesho siku ya inga e, tarehe kumi na tatu ya kuri uyu wa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru tariki ya cumi n'eshatu nta kazi gakorwa kugira ngo dushobore gutaburura imibiri y'abavandimwe bacu bagwiriwe n'ibirombe ejo ku cyumweru abantu bazajya gusenga no guhaha ibyo kurya gusa nyuma y'ibyo twese tuzifatanya kugira ngo dukuremo iyo mibiri ikiri munsi y'ubutaka nta kazi kandi k'ubucukuzi kazakorwa mu mujyi wa kamituga uretse ako gushakisha imibiri y'abo bavandimwe
ubuyobozi bw'intara ya kivu y'epfo nabwo kuri uyu wa gatandatu bwahamagaje igitaraganya inama y'abaminisitiri n'abadepite bo ku rwego rw'intara mu rwego rwo kwigira hamwe ikigomba gukorwa nyuma y'iyo nama bwana teongwa bije kasi uyobora kivu y'epfo yabwiye abanyamakuru ko bohereje ikipe y'ubutabazi ndetse n'abakora amaperereza ku mpamvu mpamvu z'iyo sanganya
twanzuye koherezayo itsinda ryo gutanga ubufasha bw'ibanze iryo riribanda cyane ku byihutirwa cyane kugeza ubu ari byo gutaburura imibiri y'abagwiriwe n'ibyo birombe ikindi kandi nategetse ko hakorwa iperereza mu rwego rwo kugaragaza no gusobanura neza hibandwa ku gushakisha impamvu zose zateye biriya byago
kugeza ubu ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro henshi mu ntara ya kivu y'epfo biracyakorwa mu buryo bwa gakondo ibishyira mu kaga ubuzima bw'abakora uwo murimo bamwe mu baturage banenga inzego z'ubutegetsi gushishikazwa n'imisoro basarura muri uru rwego ntibite ku kuvugurura uburyo ubucukuzi bukorwamo mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'ababukora temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle reka tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye muri uganda aho leta y'u burundi itangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nakivale muri uganda izo mpunzi ziherutse kwandika zisaba perezida w'u burundi kuzicyura minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu burundi iravuga ko izatangira kuzicyura mu cyumweru gitaha pierre claver niyo nkuru i kigali niwe utugezaho inkuru irambuye uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka afurika y'ubuseruko no muri kongo aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu c'uburundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemwo n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi hcr maze bagatawukanwa abarenga ijana bari mu ikambi ya nakivare mu buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya mahama mu rwanda ijwi ry'amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi inakivale guhunguka rivuza imana charles ni umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya nakivale ariko uyu munsi tukaba twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira perezida wa repubulika y'uburundi kugira twumve yuko yoshobora gushyiramo ukuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa natwe twaba twifuje rero yuko twomwandikira kugira dushike mwa kiriya gihugu cyacu ni uko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo abo bemeza ko inyuma yo gushira ahabona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba pierre nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwiye ijwi ry'amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu rwanda iryo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyine bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mu kanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u rwanda abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu c'ubuganda c'abahaga indaro n'icamwe mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi kuguma babitayeho babakingire n'umutekano ikibazo co guhonyanga agateka kazina muntu guhohotera abantu bwicanyi indengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu ntawubujijwe gutaha umuntu agataha ariwe avyishakiye gusa ubwoba zigira mu gihe vyoba nk'uko vyakozwe muri tanzania leta zibiri zikumvikana hagaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye rusenda muri kongo batorotse ikambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri tanganyika nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa icyo kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'uburundi ubushiranganji bubijejwe dusanzwe tuvugira twagifashe nka nkama twarakwirikiranye ibyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango z'indwi itangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo anongera koko ibibanza by'ifatakibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu burundi nta ntambamyi hari bimwe vy'ikibanza hari abavuga ngo ngo kibanza kibanza dufise cyo kwakira abantu bake sivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu amajana atandatu dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu igihumbi n'amajana abiri ni ukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari ibihumbi bibiri cyangwa bitatu twoshobora kubakira nta nkomanzi baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo abari mu rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa abarenga gato igihumbi bavuye mu ikambi y'amahamba ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku bahunguka bavuye muri tanzania hcr ryerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu na kimwe abenshi bari muri tanzania ahariyo hafi igice cabo hagakura kurikira u Rwanda hanyuma Buganda na Kongo Pierre Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uretse kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kutwumva kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com tugeze muri wa mwanya tubagezeho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri bwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma muri sitidiyo mugiye kubana nanjye nicole giraneza iyo umukobwa agiye kubaka ba nyirasenge baramubwira bati uramenye uzitonde kandi n'ibikomera uzamenye burya niko zubakwa yamara kugera mu rugo agahura n'ibikomeye umutima muhanano ntumwemerere kuvuga ibyo anyuramo mu gihe umuhungu nawe bamubwira ko umugabo ari uwifata mu bibazo ntagaragaze intege nke nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mushobora kuba muri kwibaza mutese uyu munsi turaganira ku iki mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaganira kuri gatanya turebera hamwe uruhare rwa gatanya mu guhosha amakimbirane yo mu muryango muri iki kiganiro turumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira nabo uko babibona ese gatanya ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo gukemura amakimbirane mu muryango turumva kandi ubuhamya bw'umuryango wabanaga mu makimbirane batubwira uko babanye ubu nyuma yo guhana gatanya isenyuka ry'ingo ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije umuryango iyo uganiriye n'abantu batandukanye bakubwira ko umuryango wibasiwe cyane ndetse hari ababifata nk'icyorezo bitewe n'ubwinshi bwabyo imibare y'inkiko igaragaza ko gatanya zizamuka ubutitsa kuko kugeza mu gushyinga ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari hamaze gucibwa imanza za gatanya zirenga igihumbi na magana atatu zikubye inshuro cumi n'icyenda ugereranyije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bamwe mu rubyiruko ubu batinya kubaka ingo kubera ubwoba bwo kuba nyuma y'iminsi mike bahita batandukana iyo uganiriye nabo bakubwira ko nta cyizere bafite ko ingo zabo zizamara igihe muri iki kiganiro rero twaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu mujyi wa kigali nuko batubwira icyo batekereza ku miryango ihana gatanya ese gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye reka tubumve ikintu ntekereza kuri gatanya nyine no ku bantu bashakana bagatandukana ni uko hari ibintu baba batumvikanyeho bikaba ngombwa ko batandukana aho kugira ngo nyuma bizabyere ikindi kibazo wenda habe havamo no kwicana cyangwa ibindi bintu bibi ariko ku ruhande rwanjye nanjye ndayemera ko niba umuntu usa mutagishobokanye nta kintu mugihuza kuki mwakomeza kubana nyine ayipifa ko mwatandukana buri wese nyine agashaka inzira ye ngewe ikintu ntekereza ntekereza ariko batarakundanye ahari kuko ngewe mfite umugore numva ko ntabwo natana nawe urupfu nibwo badutanye burya umuntu agira imyumvire rero mu rugo rwe urumva ariko ngiye mu buzima bwanjye ntabwo natana n'umugore ntabwo byambaho kuko ntabwo umuntu w'umugabo arashatse umugore amuvunnye ukamukwa ko ujya gutandukana n'umugore kandi waramuzanye umukunze nawe agukunda mwaranabyaranye noneho cyane cyane ingaruka ziba ku bana babo divorce kuri ngewe numva akenshi iterwa no kuba mwarabeshyanye imbere ugasanga hari ikintu utakubwijeho ukuri cyangwa hari ikintu yakubwiye wajya mu rugo ugasanga siko kimeze yarakubeshye kubyakira bikakunanira bikagenda bizana intonganya za hato na hato nyuma ukabona bigiye bibaye too much ugahitamo kudivorce akenshi divorce iterwa no kutumvikana ibintu nk'ibyo amakuru ngewe nanjye birashoboka cyane cyane nsanze warambeshye nyine ngewe kuri gatanya numva njye ari nk'amahitamo nk'ayandi ni umwanzuro w'ubufashe nyuma y'uko ubonye ko ibyo nyine icyo warihisemo kitakikubereye tu cyangwa se wumva ko atari cyo cyo hakabaho kwikosora rero njye numva agatanya atagombye kuba mu buryo buri negata bigomba kuba no mu buryo buri positive ese kera hose ntibakoraga agatanya usanga umugabo yatandukanye n'umugore we ariko aho haje kujyamo ibintu by'amategeko ugasanga umugore afite ibye umugabo nawe afite ibye nyine barabivanze yaba amahitamo y'umuntu nk'uko byari bisanzwe no kuva kera ukuntu mbona agatanya irashoboka cyane kandi nabaho nk'uko mushobora kugirana amasezerano n'umuntu yarangiza ntayuzuze mukayasesa ni nako njye bibona ntabwo abayikorera mbarenganya ko nanjye ubwanjye tuvuge wenda twarashakanye ukankorera nk'ihohoterwa mu rugo ntabwo twakomezanya twahagayikira aho rwose tugatandukana niba abantu batakibashije kubana bishimiranye batagikundanye batandukane nyine birangire kuko iyo bagumanye usanga aribwo birirwa barwana birirwa bapfa ubusa ugasanga n'abafite n'abana bibagizeho ingaruka twatandukana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ikindi ngewe ntabwo nakwifuza gutandukana n'umugore wanjye ntabwo byambaho
barakoze cyane aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo mu kiganiro bagiranye na rugamba jonata mwiyumviye ko bavuze ko mu gihe abantu batacyumvikana nta mpamvu y'uko bakomeza kubana nyamara hari n'abavuga ko byose bitangira mu gihe abantu baba bakirambagizanya muri sitidiyo ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa amaze kwakira bujyanye n'insanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi niko rakoze cyane rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko iri kugaruka ku ruhare rwa gatanya mu gukemura amakimbirane aho turi kwibaza tutese mubona gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye ubu butumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe duhere ku butumwa bwa mugabe Oscar uherereye mu karere ka gasabo ku kagugu aho ari kuvuga ko gutandukana kw'abashakanye atari wo muti atari ko gusa mu gihe bananiwe kumvikana batandukana aho kugira ngo bazicane ntegereje imana seti uri i kigali aravuga ko gatanya yakemura amakimbirane kuko byatuma abagore bubaha abagabo babo ati ndetse bikanagabanya n'impfu za hato na hato naho keni irambona uherereye mu karere ka bugesera yagize ati abashakanye ntabwo bagomba gutandukana icyiza ni ukwicara hamwe bakabiganiraho dukomereze kuri iradukunda Maurice uherereye mu karere ka musanze aho yagize ati kubaho mu makimbirane bakaba barageragejwe gufashwa n'ubuyobozi imiryango ndetse n'inshuti bikanga gatanya niyo yaba igisubizo cyiza naho mami uherereye mu karere ka huye ravuga ko ababanye ku mbaraga z'ubuyobozi n'ubundi baba babeshyanya ati amakimbirane yabo kugira ngo ashire burundu ni uko batandukana nikore ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mu mukabwohereza turakomeza tubwakire kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
arakoze cyane christelle w'icyeza ku butumwa amaze kutugezaho namwe muduteze amatwi mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mutubwire ese gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye muduhamagare mudusangize ibitekerezo ingero kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubushakashatsi bwakorewe ku banyamerika n'abanyamerikakazi bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'ine bwagaragaje ko abantu babana mbere y'uko basezerana byemewe n'amategeko ari bo baba bafite ibyago byinshi byo gutandukana ubu bushakashatsi kandi bwerekanye ko mu gihe uwatandukanye n'uwo bashakanye yongeye gushaka ngo ibyago byinshi ni uko yakongera gutandukana n'uwo baba barushinze bwa kabiri ahanini bitewe n'igikomere aba yaragize bwa mbere ashaka mu mibanire y'abashakanye nk'umugore n'umugabo hari ubwo bigeraho umwe cyangwa bombi batagishoboye kwihanganirana maze bagafata icyemezo cyo gutandukana kugira ngo birinde amakimbirane ya hato na hato mu buryo burambye kandi ntibibabuze kubana neza mu buzima busanzwe uku ni nako byagendekeye Ridivine na François batandukanye byemewe n'amategeko bamaze imyaka irindwi babana nk'umugore n'umugabo kuko bahoraga mu makimbirane ashingiye ku mikoreshereze y'umutungo w'urugo rwabo kuri ubu bakaba babanye neza mu mahoro nyuma yo gutandukana ni mu kiganiro mugenzi wacu marie claire yagiranye nabo mu bihe bitandukanye dore ko kuri ubu francois aba mu karere ka huye naho ridivine akaba atuye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali aho abana n'undi mugabo ndetse n'umwana tubumve turagaruka mu kanya
ese umugore wawe mwatandukanye mumaranye igihe kingana iki twatandukanye tumaranye imyaka irindwi dushakanye ni iki cyatumye mutandukana mu by'ukuri twapfuye isesagura ry'umutungo w'urugo tutabyumvikanyeho kubera twari twarashakanye afite undi mwana niho nabonaga kenshi amusesaguriraho uwo mutungo cyane ndanamubwira ngo amukure aho ngaho arabyanga nicyo twapfuye duhitamo gutandukana ese nyuma yo gutandukana ubu mubanye mute nyuma yo gutandukana tubanye neza n'ubwo mba hano i Huye we akaba ari i Kigali tubanye neza aherutse no gukoresha ubukwe yarantumiye ndabutaha tumeranye neza muri make kuko tutakibana ariko turumvikana kubera yuko dufitanye n'igihango cy'urubyaro kuko twarabyaranye tubanye neza nta kibazo ese wowe haba hari undi mugore washatse nta wundi mugore ndashaka ariko ndabiteganya ese kuba mwaratandukanye ntabwo ubyicuza ntabwo mbyicuza kuko ubu tubanye neza mubona nawe ambona nta wishe undi ntabwo mbyicuza rwose murakoze cyane namwe murakoze
François arakoze kutugezaho ubuhamya bwe mwiyumviye ko amaze kuvuga ko bitewe n'uko umugore we yasesaguraga umutungo byatumye batandukana ariko kuri ubu bakaba babanye neza cyane ko banafitanye igihango cy'urubyaro reka noneho twumve no ku ruhande rwa ridivine
twatandukanye mu bwumvikane ubu ari ukwe nanjye ndi ukwanjye turahura tugasuhuzanya mbese nta kibazo dufitanye tubayeho nk'abavandimwe mbese arampamagara nkamuhamagara mbese numva nta kibazo kuko burya kubana n'umuntu mudahuje niho hakura gushwana ukumva ngo abantu bicanye njye rero ntabwo byagombye kugeraho ndamureka aragenda nanjye ngo mukwanye nshaka undi ubu mbayeho mu mahoro nta kibazo mbese byatewe n'uko nagiye gushakana nawe mfite umwana utari uwe tumaze kubana nyereka ko umwana atamukunze amutoteza niho impamvu zaturutse akajya ambwira ngo umwana ntamushaka mu gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko byari byifashe mite nta wabyicuzaga muri mwe cyangwa mwumvaga nyine ari umwanzuro mwembi muhuriyeho ni umwanzuro twihaye twarumvikanye pe naramubwiye ntigende nshaka ko dutandukana aranyemerera atanga n'amafaranga y'igarama ibibazo byose turabifatanya urukiko rudutandukanya mu mahoro ntawe ushwana n'undi mbese twarasekaga ku buryo twavuga gutandukana akanyuza ahantu akajya kungurira fanta yo kunywa nta kibazo twari dufitanye pe ku buryo nakoze n'ubukwe ndamutumira niyo mpamvu rero nifuza ko nta kibazo tugomba kugirana na n'ubu arampamagara akambaza amakuru nkamubwira ngo ni meza akambaza ko umugabo ari aho nkamubwira ngo ari aho nanjye igihe cyagera nkamaze ntisumeze ute nkamaze ko yashatse umugore akambwira ko ataramushaka murakoze cyane mugire umunsi mwiza namwe murakoze
Lidivine nawe ati tubanye mu mahoro tumeze nk'abavandimwe nyuma yo gutandukana na François mu bwumvikane namwe muduteze amatwi mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mutubwire ese gatanya mubona yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye duhamagara udusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamari nisr yagaragaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imiryango irenga ibihumbi umunani na magana cyenda mu rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana ni imibare yazamutse cyane kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari hatanzwe gatanya zirenga igihumbi na magana atatu ni ukuvuga ko zikubye inshuro esheshatu n'ibice umunani iyi mibare kandi igaragaza ko ufashe gatanya zatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ukageranya n'imiryango yashingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko uwo mwaka wavuga ko nibura mu miryango ijana imiryango cumi n'umunani n'ibice bine yatandukanye david hitimana yaganiriye n'ushinzwe ibikorwa mu muryango uharanira guteza imbere uburinganire no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa mureke amubwira ubufasha abaha imiryango ifitanye amakimbirane ndetse n'uburyo abona gatanya itakabaye inzira ya mbere yo gukemura amakimbirane reka tubumve
nitwa sirasi ngayaboshya nkaba nshinzwe ibikorwa umuryango wa rwamurekera
ese iyo muganira n'abashakanye bafitanye amakimbirane mubabwira iki kuri gatanya twebwe akazi kacu cyane cyane nako kureba impamvu zishingiye kuri genda cyangwa zishingiye ku cyo abantu basobanura nko kuba umugabo no kuba umugore zishobora gutera gatanya dusanga ariho imizi y'ikibazo iri hanyuma rero ko igisigaye iyo tumaze kuganira bamaze kubona icyo bashobora kuba bapfa bashobora kwiyunga hanyuma babona kwiyunga bitagishoboka mu by'ukuri navuga ko no gusaba gatanya eh, byaba ari kimwe mu bisubizo Eh, ese m- mubona hari uruhare gatanya zigira mu guhosha amakimbirane hagati mu muryango U- u- ubusanzwe kim- imwe mu mu- imwe mu mu buryo bwo guhosha amakimbirane harimo no kuba uhunze uwo muri gukimbirana kandi eh, ubunararibonye twagize ni uko byakemuye ibibazo byinshi cyane ariko mu by'ukuri iyo bidakemutse abantu bashobora gufata ibindi byemezo twebwe dufasha tubafasha kugira ngo babanze bakore ubusesenguzi ubusesenguzi bw'i- bw'ibyo bapfa ubwo busesenguzi bwarangira babona mu by'ukuri batakumvikana ubwo ibindi babikomereza mu nkiko mu by'ukuri tukaba twavuga ko gatanya mu gihe byananiranye ishobora kuba igisubizo hari abagenda batwitabaza ugasanga ngo nka rimwe mu kwezi hari abashakanye ba- baduhamagara bakaba baza tukabaganiriza gatanya cyagombye kuba igisubizo cya nyuma ibindi byose byananiranye igihe rero bakoze ubusesenguzi bafashijwe gukora ubusesenguzi cyane cyane ko n'abagabo bake nibo bashobora gushaka ubwo bufasha abagabo muri ya myitwarire n'imikorere eh, navuga mibi yitwa ko ari iya kigabo yitwa ko ni umugabo sinakora ibi bituma badashaka ubufasha bakabyigumanira ukumva ngo yiyahuye ukumva ngo ya- ya- yakoze ikindi kibi yishe uwo bashakanye yagize gute ugasanga bishakiye igisubizo iyo rero bakoze ubusesenguzi bakabona bakabona ikibazo bapfa mu by'ukuri ntibakagombye icyo gihe bariyunga nk'uko nabivuze ariko mu gihe bazakora ubusesenguzi bakagerageza byose byose ibisubizo byose bishoboka banafashijwe n'abandi aho kugira ngo habe iki- cya kintu cyo kwishakira igisubizo bagombye rwose kugana inkiko bitwaje ibimenyetso bakaka tandukana amahoro ibyo rero niho gatanya yaba ibaye igisubizo kandi icyo gihe ntitwanagira nyinshi cyane cyane ko iby'abantu bapfa kenshi uko twe twabibonye ni uko biba bifite ibisubizo hafi aho ngaho birasaba gusa guhindura guhindura icyo umuntu yiyumvamo nk'umugabo n'icyo umuntu yiyumvamo nk'umugore
arakoze sirasi ngayaboshya ku kiganiro kizagiranye na david hitimana nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko muri uyu muryango wa rwamurek bafasha imiryango kuganira bakamenya imizi y'ikibazo bafitanye hanyuma bakayunga mu gihe hakozwe ubusesenguzi bw'iby'umuryango upfa bikananirana gatanya aba ari igisubizo cya nyuma mu gihe ibindi byose byananiranye aha akaba ari naho dusoreje ikiganiro cya none aho twaganiraga ku bijyanye n'uruhare rwa gatanya mu guhosha amakimbirane hagati y'abashakanye twumvise ibitekerezo by'abaturage batandukanye bavuga ko mu gihe abashakanye batacyumvikana nta mpamvu yo kubana abandi nabo bati gatanya ntabwo ikwiye gufatwa nk'uburyo bubi gusa ahubwo abantu bakagombye kuyibonamo igisubizo rimwe na rimwe twumvise kandi umuryango wa François na Redivine batubwira uburyo babanaga ariko bagahora mu ntonganya zishingiye ahanini ku kutumvikana ku mikoreshereze y'umutungo bahisemo gutandukana kuri ubu babanye neza nk'abavandimwe Silas Ngayaboshye ushinzwe ibikorwa mu muryango uharanira guteza imbere uburinganire no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa Murek nawe yavuze ubufasha abaha imiryango ifitanye amakimbirane ndetse n'uburyo abona gatanya itakabaye inzira ya mbere yo gukemura amakimbirane ngo hagomba gukorwa ubugenzuzi bw'ikibazo kiri mu muryango mbere y'uko bihutira mu nkiko gushaka gatanya Shuti bakunze b'ikiganiro ejo nk'uko mu kiganiro cy'uruhare rw'amadini mu kugabanya gatanya mu Rwanda cy'ubushize twumvise ko amadini nayo agira igihe cyo gutegura abo bagiye gushyingira kandi bakanabakurikirana bigaragara ko gatanya atari bwo buryo bwonyine bwo gukemura amakimbirane mu muryango nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe ese ubona gatanya yaba isoko yo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye duhamagara udusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro cyari gihagarariwe na roje nigena nawe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma reka nsoze mbibutsa ko ikiganiro ejo mu gikurikira mu masaha nk'aya ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo naho ubutaha
reka dushimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo mu masegonda make ndabasigira bagenzi bacu badutegura ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro mwari